it's your boy Nas. I'm still on the mission of meeting every language in Nigeria. Thank you. Now, uh, hello, my brother. What is your name? My name is Isa Suleiman. Look the camera. What is your name? My name is Isa Suleiman. Isa Suleiman. Where state you from? I'm from Bauchi State. From Bauchi State. Yeah. Abe, Suleiman, I'm on the mission of meeting every languages in Nigeria. So inside Bauchi State now, I want to ask you, how many languages there inside Bauchi State? We have 55 languages. Wow, 55 languages. Yes. I hope you understand what I the question I asked you. I mean languages. How many languages there for Bauchi State? We have 55 languages in Bauchi State. 55 languages, my people. I never heard this one before. This one really shocked me. He said 55 people, 55 languages inside only Bauchi State. Yes, we are just moving. So now, uh, which local government are you from? I'm from Katagu local government. Katagu local government. Local government. I mean, inside this 55 languages for Bauchi if you mention three for me. yes Hausa. yes Fulani. yes Sayawa. Sayawa. yes okay all all these people now they are all from Bauchi state. yes okay inside this one wey you mention now or out of the one wey you no mention which one be your own inside. Hausa. okay you na Hausa. yes so uh, eh, wetin be your name again. my name na Isa Suleiman. Isa Suleiman. Isa Suleiman How wan you greet your people for Hausa language. okay you say ina kwana ina wuni as in just as in say your people dey your fraud now i want you to greet them for your language just greet them for your language. okay inakwananku. he yes. say inakwananku yes. so na only that one i hear for your mind he say inakwananku that's the only greeting wey be say you go greet for your language for your people that is very good okay so now i go ask you something uh, he say wetin be your name again. isa suleman. isa suleman i go ask you something for english and you go tell me that thing wetin e mean for your language i wan say something for english then you go talk am for your language because this program na talk am for your language so i wan make you say with peace and unity the world will be a better place i wan make you talk am for your language you say i wan make you repeat after me with peace and unity the world will be a better place talk am for your language. Uh, ask uh, repeat again i no understand. i mean i wan talk something for english then you go repeat am for your language which is hausa so i go repeat am again with peace and unity the world will be a better place i want make talk am for your language. tare da zaman lafiya da haɗin kai duniya za ta zauna lafiya kalau. okay i want make repeat am again so that your people from bauchi go hear you very well. okay tare da haɗin kai da zaman lafiya da a samu tare da haɗin kai da zama na lafiya za a samu zama na kwanciyar hankali a duniya gabaki daya. Okay my people this one wey you talk now me I no just hear anything from wetin you just talk but my people from Bauchi wey be Hausa wey dey represent Hausa I want anything you talk if na so the right thing wey you dey do wey you talk for im language I wan make na correct am for us make na confirm am for us if you correct confirm am for us but if you no correct make na let us know wetin be with peace and unity the world will be a better place. Welcome for your language. Thank you very much. We tell you your name again. My name is Isa Suleiman. Okay, greet your people for the last time. Okay, now Okay, thank you very much, uh, Idris. Ali, appreciate. Thank you very much.